ఇది news with America ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikro ni kumwe nanje fide niyo ngabo urwo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijanye no kuronka akazi bwega uwo ni umushikiranganji ajejwe ugwaruka poste n'ubuhinga bwo guhanahana amakuru mu burundi madame eveline butoyi avuga ko ugwaruka rwatojeje inyigisho ku bijanye n'akazi mu ntara ya ngozi tubafitiye n'ayandi makuru ku kibazo c'abanyeshuri biga batagira ibikoresho vy'ishure i rusenda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo no ku makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini no mu mahanga yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi utubwire amakuru dufitiye baramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi turahera muri indoneziya aho ibitigiri by'abishwe na nyamugigima yakurikiranye n'ingunza y'ikiyaga muri icyo gihugu byiyongereye bishika ku bantu amajana umunani na mirongo itatu na babiri hamwe n'abandi amajana atanu na mirongo ine bakomeretse nk'uko amakuru atangwa n'abategetsi muri indoneziya abivuga abategetsi bavuze ko biteze ko ibitegiri by'abafuye byiyongera kurushaho perezida wa indoneziya joko widodo yaragendeye jo ku munsi w'imana igisagara ca palu kimwe mu bice byabangamiwe kurusha ibindi kugira yirabire ivyasambutse abategetsi bavuze ku munsi wa gatandatu ko abantu baharurwa mu majana bari ku nkengera z'ikiyaga mu gisagara ca Palu kwinezereza igihe iyo nyamugigima n'ingunza y'ikiyaga byasangangura ico gisagara byica abantu muri bo umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i jakarta france padake demone yari muri ico gisagara igihe vyaba we agereranya ko ibihumbi by'abantu ari byo byari muri icyo gisagara mu birori byo kwibuka imyaka iheze icyo gisagara cya paru gishinzwe leta ya indoneziya kuri uyu wa mbere yasabye amakungu kuyifasha muri urwo rugamba rwo guhangana n'ibyononywe n'icyo kiza umugambwe uri ku butegetsi muri nigeria waragenye perezida muhammadu buhari kuwuserukira nk'umukandida azosubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ni mu matora y'ibanze yabaye ku munsi wa gatanu aho atawundi mukandida w'umugambwe all progressives congress uri ku butegetsi yariko arahiganwa nawe abakuru b'imigambwe mirongo itatu tatu n'icenda yemewe n'amategeko harimwo ubukomeye cyane peoples democratic party pdp mu ncamake barateye umukono ku masezerano yo kunga urunani rwo guhangana na buhari muri ayo matora yo mu kwezi kwa kabiri iyo migambwe yashikirije ko ishobora gutanga umukandida umwe ku bibanza byose no mu nzego zose z'igihugu gushika ku bw'umukuru w'igihugu buhari w'imyaka mirongo irindwi n'itanu yashyitse ku butegetsi muri bibiri na cumi na gatanu yari yashikirije abakuru b'umugambwe wiwe ko arondera kwitoza ikindi kiringo cy'imyaka ine muri ayo matora n'ahakuze mu myaka kandi akitswe n'amagara tukivuga ku matora kandi kubitoza perezida wa kamerune paul biya nawe ashikiriza ko yashoboye kwirukana inyuma y'imbibe z'igihugu abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu kandi agasaba abanyagihugu kongera kumutora mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kw'icumi kuza itariki y'indwi kugira asanure ivyasambutse biya akaba yari mu gisagara ca maruwa kiri mu buraruko bw'igihugu gutanguza imyiyamamazo muri ayo matora paul biya yiyamamaje avuga ko agiye guteza imbere uburimyi gutanguza icukurwa ry'ubutare muri iyo ntara no kubaka ibarabara ry'indarayi rizohuza uburaruko bwa kameruni hamwe n'igihugu cya cade kugira ateze imbere ubutunzi na nyaburya amahoro yagarutse inyuma yo kunesha boko haram nk'uko bandanya bivuga paul biya asa n'uzotahukana muri ambabari intsinzi muri ayo matora yashikirije ko agiye kuzogendera izindi ntara z'igihugu haba ahabaye ubwicanyi canke aho butabaye abimukira amajana atandatu na mirongo irindwi na batanu barimwo abana hamwe n'inzoya baratabawe bari mu bwato ku nkengera za esipanye mu mpera z'indwi turangije nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi wa leta abyiganiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ni mu gihe esipanye cyabaye urwinjiriro rw'abimukira binjira mu mpisho ku mugabane wa buraya inyuma y'aho ubutaliyani bwugariye imbibe zabwo abimukira barenga ibihumbi mirongo ine nibo binjiye muri esipanye kuva mu ntango z'umwaka nk'uko bishyikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oyeme nayo abandi barenga igihumbi n'amajana indwi bakaba barasize ubuzima muri izo ngendo zitoroshe mu kurangiza imigambwe ibiri ikomeye mu ntara ya irake ya kurdistan yigenga iriko iratera akamo ko habaye ubusuma mu matora y'abashingamateka yo ku munsi w'imana umwe muri yo ukavuga ko utazokwemera ibizoyavamwo abakandida bashika ku majana umunani nibo bariko barahiganirwa intebe ijana na cumi n'imwe zitekanijwe muri iyo nama nshingamateka umugambwe patriotic union of kurdistan yuka mufunyafunyo umwe muri iyo migambo ikomeye wabwiye ijwi rya amerika ejo kuwimana kutazigera wemera ibiva muri ayo matora yo kuwimana nayo mugwi ujejwe gutunganya amatora uvuga ko atamugambwe n'umwe ufise ububasha bwo kwanka ibiyavamwo atari umurwi w'amatora nyene abakirde benshi muri irake bakeneye leta yigenga kandi bizigiye ko uruhara rwabo rwo kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu bafatikanije n'urunani mpuzamakungu rurongowe na leta zunze ubumwe za amerika bizofasha gushika kuri iryo hangiro bihaye
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho rwaruka ijana na mirongo itanu rwaronse impapuro zemeza ko rwakoze imyimenyerezo y'ibanze mu kazi ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije mu ntara ya ngozi ubwo rwaruka rusaba kuronswa akazi mu bisata rwimenyerejemwo umumenyeshamakuru wacu fidelite ishatse niyo nkuru adufitiye izo mpapuro bazihawe inyuma y'imyimenyerezo bamazemo amezi atatu bakora mu bisate bitandukanye mu ntara zine bakomokamwo arizo muramvya kayanza ngozi na bubanza izo mpapuro umushikiranganji wo guharuka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru eveline butoyi amenyesha ko ari ingirakamaro urwo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijanye no kuronka akazi bwego koresha umutwe mukoresha ubwenge bwanyu mukoresha amaboko mwiteze imbere mwongere muteze imbere abanyu n'igihugu cyanyu cy'u Burundi Sabu Mukiza Edouard yasurukiye abo batogeje imyimenyerezo y'ibanze mu kazi asaba nyabuna kuronswa ubwo buzi bamaze iminsi yimenyerezamo nyakubahwa mushikiranganje aho twaciye baratugomwe twashaka dusabe ku izina rya leta mwaserukiye mubaho uburenganzira bwo kutugumiza aho nyene twarabonye ko ikivi ari kinini kandi abakozi ari bake aho twaciye bahasize ikinogo dusubizeyo burundu icyo kinogo tugifuke burundu igize congere kuboneka umushikiranganji wo guharuka amaposita n'ubuhinga bwo gutuma tumanako amakuru Eveline Butoyi yakuriye inkoni ku gishitsi ubwo guharuka murazikore tuno munsi itariki iratanga akazi ni ukuvuga aho mwaciye burya nihagera ko basubiriza abakukurutse muzoza mwumva babatumako nibaronka ikibanza kimwe canke bibiri bazobarondera ariko uno munsi muvuye muri iyi myimenyerezo ntimugende muvuga ngo turindiye kuronka akazi ahubwo mugende mukoresha ubwo bwenge mugende mukoresha iyo experience mu kazi mwarose kugira ngo mwiyumvire muti mbega jewe nobaho gute nokora iki ngaha mu kibano kugira ngo ubuzima bwanje bwisununure ivyo rero birashoboka izo mpanuro zo kwingunganya nizo bamwe mu bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu kazi bagiye gukurikiza manirakiza alexine ni umukenyezi w'imyaka mirongo ine n'umunani avuka muri komini ya muhanga mu ntara ya kayanza yize kwigisha maze yari amaze imyaka ine ashomereye mbere y'uko aronswa akajya kuja kwimenyereza avuga ko azoba ariyungunganya mu kurindira aronka akazi nimenyereje kuri ekofo gatoza narigishe kubera ibintu by'ubushomeri turashobora kwibagira cyane ibyo bintu byatugiriye neza mbe twasaba ko twasubiramo ariko numvise umenga ntibikunda ngiye kwiyungunganya sinaguma muhira ubu ndashobora kuca nigurira agakoresho nk'utumashini nyine twize imyuga yo gukora imishatsi sinokwicara muhira kubera uwo mwuga wanjye ntirindiriye akazi kuva muri bibiri na cumi na gatanu mu burundi hazwi kuba irikwa ry'ubutegetsi icuka kibi kavuka hagati y'uburundi n'abahora babufasha guhera mu ntango z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu leta y'uburundi yaciye itangura gutubika uwavubi yafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubuzi mu bisata byayo yongera ihagarika uturusho ku bakozi bayo mu gihugu cy'uburundi leta akaba ariwe mukoresha mukuru iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi itunganywa n'ubushikiranganji bujejwe ugwaruka mu gisata cabwo kiraba ivy'ubuzi mu gwaruka mu ntumbero yo guha uburambe mu kazi ugwaruka rubavuye ku ntebe y'ishure byatangujwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kuva ico gihe gushika no mango abamaze kuronswa imyimenyerezo y'ibanze mu buzi bagera ibihumbi bibiri n'amajana atandatu muri bo ubushikiranganji bujejwe ugwaruka bumenyesha ko ababa mirongo ine kw'ijana bamaze kuronswa ubuzi bumwe mu buryo bukoreshwa buva mu kiga ca leta ariko hari n'ubundi buva mu mashyirahamwe mvamakungu nk'aba baronse izo mpapuro zemeza ko baronse imyimenyerezo y'ibanze mu buzi uburyo bakoresheje bwava mu kigega mpuzamakungu fida kijejwe iterambere abo bose bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi baronswa agafaranga kangana n'ibihumbi mirongo itanu ku kwezi ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi muri aruko bw'uburundi fidelite yishatse ijwi ry'amerika naho muri kongo bimwe mu bigo by'amashuri y'intango n'ayisumbuye vyakiriye abanyeshuri bo mu ikambi ya rusenda iri muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu yo mu manuko batangaza ko bafise ikibazo c'abanyeshuri biga batagira ibikoresho vy'ishure kubera amwe mu mashirahamwe ashinzwe uburezi ataratanga bimwe mu bikoresho ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu vedaste ngabo iki kibazo cy'abanyeshuri badafite ibikoresho by'ishuri cyatumye tugenderera ishuri ribanza rya epe kahunga ryiga abanyeshuri igihumbi na magana umunani na bane aho twasanze bamwe muri abo banyeshuri bambaye za iniforume abandi nabo ntazo bambaye aho twageze mu mwaka wa gatandatu bamwe muri abo banyeshuri biga kuri iki kigo bavuye mu nkambi yo mu rusenda batugaragarije impungenge batewe no kuba biga badafite ibikoresho by'ishuri ubu dukoresha ubukayi bubiri muri rusisiye mugabo bakoresha amakayi cumi n'abiri munani nuko dushaka mudufasha amakaye cyangwa imiforme mubabwira cyangwa batuzanire ibikoresho bya ku ishuri hari igihe batwirukana ku ishuri kubw'imiforme hari iki gihe badupokeje imiforme buforme bugufi nka jyewe hano ni butonya ntibukifata agaforme kamwe usanga batubugera umuntu n'ubona butodukwiye natwe tunganuka twe icyo dusaba turasaba imfashanyo nk'amakaye amabike kuko nta kintu dufite twandikiraho iniforume nazo nk'ubu mfite iniforume imwe nziye nga ndayimeshe ndashobora kuyimesha nkabona yacafuye nziye ndayambaye rimwe nziye nga bakaca banyirukana kandi ikindi twasaba abamesiye boshobora kubaho umushahara kugira ngo tubashe kwiga nta birato dufise ibitabo ubu ngubu nta bitabo dukoresha ibitabo nta n'igitabo n'iki dufise abamesiye barahangayitse kabisa n'ibitabo ifaranse nabyo siyanse mate ubu ngubu nta n'igitabo n'iki dufise umuyobozi wungirije w'ishuri ribanza rya epe kahunga bwana surasenga ebwila yemeza yuko hari ababyeyi bo mu nkambi yo mu rusenda bohereza abana ku ishuri badafite ibikoresho kubera baba bategereje ibikoresho bahabwa n'ishyirahamwe rya action aid uyu muyobozi avuga yuko kuba iri shyirahamwe rye ritinda gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri bidindiza uburezi bw'abana kuko abana badashobora kwiga badafite ibikoresho by'ishuri aha agira ati ni ku wanafunza wakimbizi abanyeshuri bakunzi abarundi n'ab'abakongomani benshi biga nta bikoresho bikoresho bafite cyane cyane abo mu nkambi ni ngombwa yuko umwana aba mu ishuri yandika umwarimu akwiriye kwandika nabo bandika ntabwo abana bafata mu mutwe nka za orudinateri dukomeje gusaba amashyirahamwe kugira ngo abafashe mu gihe iki kibazo cyo kuba abanyeshuri bo mu nkambi yo mu rusenda bamaze ukwezi kose batangiye umwaka w'amashuri ari nta bikoresho by'ishuri bafite usanga muri bo hari abanyeshuri bakorera ubucuruzi ku ishuri ndetse no mu ishuri kugira ngo babone udufaranga two kugura ibikoresho by'ishuri aho aho twageze ku ishuri ribanza rya epe kahunga mu mwaka wa gatandatu b twasanze hari abanyeshuri bafite indobo z'amandazi abandi nabo bafite ubunyobwa maze batubwira zimwe mu mpamvu zituma bakora ubucuruzi biga ikintu gituma ducuruza mu ishuri ngubu ngubu ngahanye nta n'ikaye n'imwe dufise nta n'amabike umubyeyi nawe umubyeyi yemeye akakugurira aka iniforume kamwe nayo nazo yemera kuguha amakaye amahera y'amakaye n'ayibike ubu ngubu turi ko ducuruza kugira ngo turonke ivyo dushobora kugura nk'akabike cyangwa uturado mucuruzi biki n'ibiki turacuruza amabenye ivyema n'amakeke umuyobozi wungirije w'ishuri rya epe kawunga bwana surasenga ebuela yemeza yuko ari abanyeshuri biga bafite ibicuruzwa cyane cyane abo mu nkambi yo mu rusenda ariko avuga yuko batarutisha abana ibicuruzwa ku ruhande rwa christian byangandora ni umubyeyi urerera kuri epe kahunga avuga yuko uyu muco wadutse w'abana wo gucururiza ku ishuri amandazi ushobora kudindiza ireme ry'uburezi ubu turabona ko amaze kuba avuga ko ibyo bidandazwa biri hagati mu ishuri nta bwenge bwo kwiyumvira kwiga nta bwenge bwo kwiyumvira ikindi kintu aba afise mu gihe aba ariko aricara mu ishuri ribumba y'umuntu ariko aradandaza nayo ikabaho kandi tukaba tuzi ko twagiye mu vyigwa bijanye n'ingene indero y'abana ituza kugenda ibyakorejwe na seve batubwira ko kizira kikaziririzwa k'umwana atarakwiza imyaka cumi n'indwi cumi n'itanu ariko uriwe kudandaza rero amaze kuba umwana w'iya mbere bigasaba ko umwana wundi bicaranye ku ntebe y'ishuri aba ariko aradandariza impande yiwe bakicarana umwe ariko ararya ibenyeri aguze uwundi nawe bakaba bicaranye ariko aradandaza uwundi nawe akaba ariko ariga ni umunsi umwe ariga nibyo kubera aba yabibutse mugabo uwundi munsi wa mwana nawe baramaze aho batugangurana batubwira ati na jewe nza ku ishuri mumpaye amafaranga nza kugura ibenye ku ishuri mwomenye yuko mu byumweru bibiri bishize ishyirahamwe rishinzwe uburezi muri yasere action aid ryari ryakoresheje abayobozi b'ibigo by'amashuri yakiriye abanyeshuri b'impunzi z'abarundi ndetse n'abaserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda inama ribasezeranya yuko rigiye kwegeranya ibikoresho by'ishuri bazaha abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bo mu nkambi yo mu rusenda vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda mu ntara kivu y'amajyepfo
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tugira dukubitire mu rwanda dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda avuga ku makuru yerekeye umupira w'amaguru
umupira w'amaguru guhera uyu munsi kuwa mbere ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi iratangira umwiherero wo kwitegura umukino wo ku munsi wa gatatu mu matsinda mu rugamba rwo gushakisha itike kuzajya muri kameruni umwaka utaha mu mikino yo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu uyu mukino uzahuza u rwanda na gine konakiri ukazabera muri gine ku itariki ya cumi na kabiri muri uku kwezi kwa cumi umutoza w'ikipe amavubi mashami vincent yatangaje urutonde rw'abakinnyi makumyabiri na barindwi bagomba kuzajonjorwamo cumi n'umunani bazahaguruka i kigali bagiye guhangana n'ikipe ya gine lasiri national umutoza amashami avuga ko mu kwitegura gine nta mukino wa gicuti uteganyijwe akenshi imikino ya gicuti muri afurika ni ibintu biba bitoroshye kugira ngo uyibone amaekipe aragorana ekipe nziza wakwifuza gukina nayo nayo ifite izindi gahunda ku yindi ekipe nayo yisumbye ubushobozi twe tuzibanda ku byacu dufite ni abakinnyi bacu turabizeye tuzabaha ibyo bakeneye kubona imyitozo myiza ni ukubategura neza haba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga ni ugerageza kwanariza adveriseri tuzajya guhura nawe ni ukureba urugendo dufite imbere yacu imibare imeze bimeze gute biradusaba iki hanyuma tugakora imyitozo idufasha nk'uko twakina ko diva nta masha mikari twakinnye ariko ibonetse biba ari byiza ariko itabonetse ntabwo byakubuza kwitegura ntabwo byakubuza kujya gukina match mu bakinnyi bongeye guhamagarwa harimo umunyezamu olivier kwizera ukina muri free state stars yo muri afurika y'epfo nubwo yakoze ikosa ryabaye intandaro yo gutsindwa na cote d'ivoire mu mukino uheruka abatoza ngo baracyamufitiye icyizere uyu ni umutoza w'abazamu mu ikipe y'igihugu y'u rwanda toma wembo iyo umukinnyi akoze amakosa ni ukureba uburyo ugomba kumuvugisha kugira ngo adakomeza gukora amakosa uvuga ko ikosa yarikoze tugiye kujya muri nuze dezemita ugomba kwitonda kwitonda ku magambo ugomba kumubwira kugira ngo arangize maki neza yakoze amakosa ariko ni amakosa umuntu ashobora gukosora niyo mpamvu turi hano hari ibyo tugomba gukosora muri preparasiyo amaci ya kabiri tugiye gutegura tugomba kumubwira ko yakoze amakosa ko atagomba gukomeza kuyakora tukamwereka impamvu atari byiza tugakomeza kumuha imyitozo kugira ngo atere imbere no kumuvugisha amagambo ari pozitifu kugira ngo mm, adasubira inyuma Eh, sino udakoze atansiyo ukamubwira amagambo atari meza yasubira inyuma amavubi arasabwa gukora akazi gakomeye imbere ya Guinea umwe muri ba rutahizamu ushobora kugira icyo afasha mu busatirizi ni Jacques Tuyisenge ubarizwa muri Gor Mahia muri Kenya umukino uheruka wahuje u Rwanda na Cote d'Ivoire ntabwo yawugaragayemo kubera imvune kuri iyi nshuro ngo Jacques Tuyisenge yarakize nk'uko byemezwa n'umuganga w'ikipe Patrick Rutamu jacques ntabwo twigeze tuvugana twebwe nka staff medical ku buryo buri direct ariko eh, ndatekereza ko mu minsi ibiri ishize umutoza mukuru twabonanye nawe twari dufitanye inama bavuganye turanakurikira mu binyamakuru jacques yatangiye gukina muri club ye ni ukuvuga ngo ameze neza ni nayo mpamvu mu by'ukuri mwabonye ko ku rutonde umutoza mukuru yatanze na staff technique bashyizeho jacques ni ukuvuga ngo ubu ngubu ameze neza mu by'ukuri mu itsinda rya munani ikipe y'u Rwanda iherereyemo ku mwanya wa mbere hari ikipe ya Guinea Conakry ifite amanota atandatu mu mikino ibiri iya kabiri ni Cote d'Ivoire n'amanota atatu ku mwanya wa gatatu turahasanga Repubulika ya Centrafrica nayo ifite amanota atatu u Rwanda ruri ku mwanya wa kane no wa nyuma rukagira ubusa bw'amanota n'umwenda w'ibitego bibiri tukiri umupira w'amaguru ikipe ya Rayon Sport yaraye yegukanye igikombe cyitiriwe ikigega cy'agaciro ku mukino wa nyuma yatsinze mukeba wayo uhoraho APRFC igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Mugisha François bakunda kwita Master mu minota y'inyongera umwanya wa gatatu wabaye w'ikipe ya AS Kigali nyuma yo gutsinda Etincelle FC ibitego bibiri kuri kimwe yari Claude Munyandinda i Kigali
naho mu makuru y'inkino mu mahanga turi kumwe na jumayine biza bishaka akurikiranira hafi ibyerekeye inkino akaba akunda cyane umupira w'amaguru akaba ari n'umufana w'umugwi arsenal wo mu bwongereza ku nkino eh, z'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya inkino zo mu ntango zizobandanya inkino zigira kabiri mu mapuru zirimwo warakurikiranye inkino zabaye mu mpera zindwi mu mashampiyona akomakomeye y'iburaya dusanzwe tuzi nko muri esipanye eh, mu bufaransa eh, mu bwongereza no mu butaliyano no mu budagi urabye imigwi ikomakomeye yaho ukugene yabyifashe muri iyi ndwi mu nkino zo mu mashampiyona mu gihe zoja muri izo nkino kuwa kabiri no kuwa gatatu hari icyatangaje ubona iyo migwi ikomakomeye tuzi muri aya mashampiyona igiye ihagaze gute Eh, mbanje gushima kwanza eh, ndiko ndaraba ukuntu bimeze ubu urebye nk'imigwi izoserukira nk'ubwongereza cyane cyane nimereye mu bwongereza ukaraba manchester ukaraba chelsea liverpool na manchester city navuga ngaha ikipe nka manchester yoyo isa n'imeze nabi mu bino bihe ko imaze gutsindwa kabiri yikurikiranya n'ubu turebye nk'urukino bagiye gukina mu ndwiza ni urukino ruzaba rukomeye ko bazokina n'ikipe ikomeye muri esipanye ntawuzi ko bazohava amahoro ujya ukaraba liverpool na chelsea ni ni ni imigwi isa n'iyikomeye ubu urebye no mu ihiganwa barakurikirana Eh, navuga yuko bo nti- ntabwo bameze nabi cyane rwose ukaraba tottenham eh, urebye urukino rwa mbere rwa champions league baratsinzwe ubu bagiye gukina kandi urukino rukomeye bazohura na barcelona ntawuzi ko bazohava amahoro ukaraba eh, manchester city nabo baratsinzwe iwabo kandi bagiye gukina n'indi kipe nayo nyene ikomeye iwabo Eh, muri champions league bo birakunda kubagora muga muri shampiyona bameze neza ujya ukaraba muri esipanye uraraba barcelona muri ino minsi real madrid imigwi imaze iminsi ititwara neza atletico madrid nawe nyine ni uko nyine muga muri champions league urebye inkino za mbere bakinye zose bitwaye neza n'imigwi bagiye gukina nayo mu ndwi ikurikira ya champions league barashobora kwitwara neza tugiye mu butaliyano turasanga juventus imeze neza eh, uraza ukaraba napoli nawe nyine mm, bitwaye neza muri shampiyona nibaza yuko batazomera nabi cyane urebye n'ukuntu bakinye mu ndwi iheze ukaza ukaraba mu mu bufaransa paris saint germain imeze neza monaco yaratsinze mu- no mu rukino rwa mbere kandi yatsinze mu ikipe yayitsindiye iwabo tottenham biraboneka ko ari imigwi iriko iritegura nibaza ko hakiri kare cyane kuvuga kuri champions league mugabo eh, urebye ukuntu ziza ziratsindwa zitungurana ikipe zikomakomeye turabuse amakenga mbwa turindiye turabe nko mu ndwizo niho tuvuga icyo tuvuze ego tugarutse nko ku mugwi real do madrid abakinnyi babiri bakomeye nka isco baheruka kumubaga apandis eh, ntazokina eh, gareth bale nawe yarakomeretse arakunda gukomereka mu bihe bikomakomeye nk'ibi abantu bavuga ko umugwi real do madrid udahagaze neza turibonekeza ko eh, kuva ronaldo ahavuye habuze umuntu atsinda ibi- ibitsindo byinshi azana akarusho muri iyo ekipe n'umumenyereza tutibagiye yagiye zinedine zidane ubibona gute muri rusange umugwi real do madrid ndebye muri rusange umugwi wa real kubera n'ibyo nk'uko bivuze abakinnyi basa ne- n'abari bakomeye ubu batanguye kugira ibibazo nka garatibere ryo n'urukino yakinye ryo yavuyemo kare ku minota mirongo ine na gatandatu Eh, ukaza ukaraba hari abakinnyi basa n'aba- n'abariko bararuha naho nk'ubu urebye nka luka modrici amaze iminsi akora cyane yakoze muri gikombe cy'isi akina inkino zose ntararuhuka neza ku buryo bwifata neza urebye no gutakaza ronaldo nabyo nyine byatumye batamera neza no mu mutwe no mu mutwe burya ntibameze neza ntibarisakara neza Twe- i- twavuga ko itunganya turindire turabe mu nkino zokurikira ko hari aho baba bameze neza muga muno mwanya nta kinini twabavugaho murakoze reka turindire turabe izo nkino ingene zizogenda ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu twari kumwe na jumaine biza bishaka akurikiranira hafi ivyerekeye inkino akaba akunda cyane umupira w'amaguru akaba ari n'umufana w'umugwi arsenal wo mu bwongereza Turiko turavuga ku nkino zizoba ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu z'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya inkino zo mu ntango Eh, indwi igira iya kabiri eh, izo nkino ziba Eh, turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze yego murakoze
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Mama, Fuku Bamba. Eh, eh, eh. Siku nyingi nimekaa nikijiuliza wino wako Baba kwa walimwengu, wewe ni mwema Baba wa huruma Muumba wa mbingu na dunia, mwanzo na mwisho, si watoto nakusifu, nakuabudu, ndiyo sababu tasema asante. Nishike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Tazama kila pande ya dunia, kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake. Mungu Baba ni mwenye kutujali. Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Nalipa
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo